omo dey say queen nomi don dey in confusion o yes o queen nomi don dey in confusion this time around because of the kind things wey don dey happen around her yes the way e don be like say dey just dey pursue prince tadenikawo up and down e don dey touch her she no know where she wan start and where she wan stop the matter. she's just so worried about the child that ah ah wetin she go do for inside this case like this. welcome back again to my youtube channel my wonderful people hope say una dey alright o if na the first time where you join us for this area we say welcome Now here now we dey drop all the hot hot gist about tins where they sup for inside the palace of ife as it e dey hot now so we they carry and come this area make we come gist now make we now know wetin they happen for that area so don't forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so you get notified as soon as there's a new upload thank you very much for doing that and to my old subscribers i say thank you i dey appreciate now. i know they take the love una dey show this channel for granted That they say thank you very much and god bless it. Not be small matter When I know say recently now um, queen nomi have been they confess they tell am things We be say olori I don't tell am yes olori have been they try convince am make he carry prince tadenikawo come another road where he dey so that he go carry the pikin He go come go claim say they don't kidnap am just like dat o oh, hmm say he go give am money come promise am heaven and earth but the driver based on say na good person and he know say queen nomi no really do am anything queen nomi don dey very good to him no be all these people wey be say they go backstab you even if you do good for them. This one no follow He con go tell queen nomi as the pressure don dey much for im body say see wetin dey happen o oh, see wetin dey happen queen nomi carry herself sef go palace make she go sort di matter she even bin wan arrest eh, olori billionaire but kabiyesi say make e calm down make e use his hand sort out this matter jejejeje and uh, and kabiyesi own case as e takes sort am out na just say kabiyesi send uh, olori billionaire make e come apologize. give queen nomi and she don already apologise give queen nomi queen nomi don't hear apology but then, her picking lies still dey at stake if dem dey pursue di pikin up and down like this, who knows yes the way wey dem dey take dey find prince tadini kawo na because of this old oldies na im make dem change prince tadini kawo school to this particular one wey e dey now and then the old oldies still as dem know say this one dem no fit access am for di school dem don dey go another way now e dey find driver what if another time e go come tempt the driver in a way wey dey bigger than this one wey e tempt am and e come go fall into a trap or something like dat wetin go come happen na be all dis ones wey queen nomi don dey wonder she don even dey consider whether make she start to dey homeschool prince tadini kawo yes na di options wey queen nomi don dey consider now because as e don be e be like say di only way wey these people dey take access prince tade na when e dey come outside yes When e dey go school eh, within his school environment and within eh, the time he goes to school that's the only time he spends away from queen nomi much queen naomi dey always dey with prince tadini kawo na only for school because queen naomi no go follow am dey go school everytime and den sometimes di driver dey go alone go pick am na im be di only time wey e be like dat so e come be like say na di only time wey dis pipo dey fit get access to prince tade and dem don already dey utilise dat eh, opportunity queen naomi don dey wonder say make she start to dey homeschool di pikin for house becos if na the way wey they wan take carry the pikin or the way wey they fit catch the pikin put their problems on top im head e no better make i homeschool my pikin make e still learn something make e still dey house dey healthy for me That be the options wey she don dey consider but then you know say small pikin wey dey grow up go need get familiar with people. yes if you keep am for house only am go come dey dey for house con dey eh, you dey teach am for house no burden e go just dey on im e own small time e go turn introvert so queen nomi just dey consider wetin e go do how e go do am well wey e go benefit im pikin still keep im pikin alive because she no wan lose her baby o she doesn't want anything to happen to her child she want eh, her baby safe and sound and still she want also um, for her child to go to school but e don dey be like say this oloris dey make am impossible dey dey make am impossible the last school wey prince tadenikawa bin dey at ten d na so e uh, olori billionaire dey go there all the time you go ask am she wan go say, say prince teddy nikawo who be prince teddy will be to you abeg when you and im mama relationship start queen naomi and dis pipo no dey close dem no even dey friendly so wetin be di reason why you go dey find my pikin go school if you want to see di child wetin make you no come house come see am make i follow you talk make me i dey there as di mother make you see di pikin why e be say na for school where di mama no dey na e dey go see di pikin who the pikin be to you na you be kabiyesi because if anybody suppose to visit prince adenikawo oh, na kabiyesi because say na im papa yes na im papa we understand if kabiyesi visit him in school say he don miss im pikin o oh. he say make e go check up on im pikin and all those kind things but for other ones i no know reason why they go dey waka that kind waka because of that and na kabiyesi bin carry uh, eh, olori bilonia go that school that time on oh, one certain time like that so after that um, queen naomi and kabiyesi come conclude say na to change in school na be the next option make dem change prince tadenikawo school That was what they did this period o dey change in school to another school but still olori billionaire don dey find way to carry the pikin too because this particular school wey dem change prince tadena we hear say They no fit allow any other person come carry am yes if you bring am to school na you go carry am go house just like the driver wey dey carry am go school once e carry am go school na only am be the person wey dey fit allow make e come carry this boy comot for school no other person even queen nomi sef no go fit come carry the boy unless na that driver wey bring am that particular day na im go still carry am go back so the school security na top notch They no even dey mess around at all at all so e don see say e no get way wey dey fit access prince tadenikawa for inside school na why e don dey find way say make dem bring am come outside where she dey wen e dey closer to her so that she go just wait for road carry dey go she think say everybody be like dem wey be betrayers now backstabbers so that e go easy for her wen she dey carry am come e go carry prince tade dey go where e dey go e say e wan dey take care of am whether queen nomi no dey take care of im pikin na only her know her own children instead of make she go take care of them. baba nasiru still dey call her she no even dey consider one one na prince tadenika wey dey no send her na be the one wey dey her mind but now they say queen nomisha don dey confused about wetin to do because she wants her child safe she no know wetin dis olobis go plan again she wanted to arrest this woman but kabiyesi say leave the matter They no need dey carry this ones dey go police station say na family matter and now as she no do pass through anything If it' dey easy for her to come back again and do another one yes she no succeed for the first one what if she succeed this time around I will no know who do am na be wetin queen nomi dey fear in as much as say she apologize we know these people no be the first time wey they dey apologize for something say she go fit still do another one so queen nomi just dey worried who knows what's going to happen and she dey try sort out this matter now she don dey ask herself wetin to do and she don decide say maybe na to homeschool prince tadenikawo or better still find another alternative make the boy for dey safe anyway no forget say all the story wey dey carry come this area They all alleged information as gathered from the internet space i no dey stay the palace of ife i no even dey stay ile ife na here i hear the story and i say e good to come gist to now make i come tell una as e dey happen for that area no forget to drop a comment make you also try tell us wetin you think about the matters uh -huh. and also please like our video subscribe to the channel thank you and god bless you bye